le semeletse le much dr tumela re go mo motsweding fm lebo eh. gape le bafetsi ba motsweding ehe dr boitse o siama ke re mo tsatsi la gompieno <laughs> ke monata o siaka ke a leboga ke a leboga go batla gone fela ke gone fela gore monatse wa bona <laughs> dr we eh a re lebelele fela jalo gore selo sa go abelana ka dirwe tsa mmele mo nageng ya rona ya aforika borwa se tsamaya jang pele ga re tsena mo tse re buang ka sone mo tsatsi la gompieno um ke simolola gape ka go dumedisa bareetsi ba motsweding and then ke bue ka kganye ya transplant um pele peleng kgalenyana kgalenyana hmm. di-transplant di ne di okay e re ke simolola kere for jalo kere re tla le lemoga gore mo nageng ya rona re na le um dikarolo tse pedi tsa maphelo re na le private health care and then re na le public health care hmm. and then public ke dipetleletse tsa batho botlhe mo go yang o molomo hmm. and then ba private ke ba leng gore ba ba di patelela di di di di di ke tsa ba ba nang le masheleng ba ba nang le le di-medical aid yaanong emma mm. le ba ba nang le madi mm. ee yaanong ausi wa ka e be e le gore yaanong ga re lebelela di-transplant go ya ka go fapana ga tsone mm re tla lemoga gore di-transplant di dirwa ka mehutahuta ga kere mm. go na le di-transplant tsa bopelo tsona di dirwa ko grotespir ga kere mm. and then ke tsa dipelo he ba jalola pelo ya maisa ko gomong gore a kgona go tsela and then go nne le tse tsa diphilo tsone di a dirwa mo dipetleleng tse dikgolo tse re nang le tsona mm. dipetlele tse dikgolo ke ra tertiary hospital mm and then re nne gape le tsa bo dikgoting ya jalo tsa bo sebete ga kere mm. bo eh, bon e. mm. yaanong di dirwa mo dipetleleng tse dikgolo di-tertiary hospitals di-teaching hospitals tsa rona mo nageng mm. and then gape-gape go bana le tšhelete di dirwa kwa kwa ko private ba e leng gore doctors di-specialist mo ba kgona go dira di-procedure tsona tseo yaanong ga re lebelela seelo se a fapana go ya le ka dirwe tse di jalolwang ga kere mm. gone anong yana re tla aha tla re re e, tebogo a leke go golagana le ene fa mme ke solofela gore o itsetse jalo gore e, a re go a farologana go ya fela jalo ka dipetlele le gape go ya ka dirwe tse di farologaneng tsa mmele le ka mafelo gore tsa pele go na le ko di dirwang teng e, mme gape re lebeletse fela jalo gore ka ntlha gore re na le dipetlele tse tsa ba botlhe e be re na le le dipetlele tsa ba <laughs> mashankura le ba di-medical aid <laughs> mhm me re re re re re tla leka gape go golagana le ene re ntse re buisana fela jalo ka gore re lebelela fela jalo kgang e ya go abelana ka dirwe tsa mmele mme gopola fela jalo mo malobeng fano fa gone go tlhagile kgang ya ngwana wa dingwaga dile wa dikgwedi tota di le some le boraro 13 months o e le gore mme motsadi wa gage o o na le mogare wa h i o mo abetse sebete sa gage mme o h i o na le mogare wa hi ngwana ga ana mogare mme ngwana o tlhoka sebete mmage a batsa sebete a senela ngwana mme re eh, ke gareng ga tse e le gore tle go di lebelela gore go kgonega jang a bile go a kgonega le gore a mogolo fela a ka kgona go abela nnananyane le gona fetsang go tsalwa a ka mo abela um eh, serwe sengwe sa gage sa mmele eh, re santsene re mo emetse gato o leta ka seka se fela oh, oh, oh, oh, no, okay okay <laughs> doc aema eh, ee yaka ne ke tlhalosa ke bua kere um mefuta ya re bua ka mefuta ya ya ya di-transplant mm. ke buile ka ya pele gore e dira ko gore tesekiri thata-thata mare le ke ke mo e leng gore ke mo bana le kitso e ntsi ya go dira tsa ya dipelo and then ga ha ise e ke dira in the private sector yone and then re nne le ka diphilo diphilo di a direga thata mo private sector and then le mo public and mo mhm. nakong e gantsi tsama re lemogile gore eh diphilo eh di-transplant thing di a fokotsega mhm. in the public sector ka mabaka a a mantsi a teng mhm. and then re nne gape le bo sebete jalo re tla gopola gore se re nnile le karo ya sebete mo matsatsing a fetileng ya bue mo dikganyeng go tla bua ka ona le rona kgantseleng yana and then re nne le tsa bo diconia le di-bone maro jalo bontsi ba tsona tota di diriwa mo di-tertiary ntho mo go rutiwang di-speciality tse ko godimo seelo sa teng ka ntlha ya nako tlante re leke go sobokanya fela re lebelele fela jalo gore um re bone go diragetse mo malobeng jaaka o fetsa go bua um ka ngwana wa thirteen months go tswa ko motsadingwa gage re mm. totobaletse re bolelele fela jalo o re netefaletse ka dikgonagalo tse di teng bogolosegolo thata jang ka diphilo bogolo thata jang ka di-kidney gore um ga motho a na le mogare wa h i wa kgona go amogela le ga a sena a na le mogare a o kgona go abela motho o mongwe re lebelele ka matlhakore a mabedi emma ya ya ya ya ya ya diraga tota re bone mo matsatsi mo maloding ge ko cape town mm. go na le unity engwe ya research mo ba kgonelang lanang ba transferang between an h i positive le an h i positive eo ya direga hmm. mare yaanong lately re bone go dirile yona e ya mme wa leng h i positive a fa ngwana sebete sa gagwe eh a bongwa thedi se botisa gore a le positive ngwana a le negative yaanong e direga yang se se tshwanetse se direga gore re tshwanetse re ithute re itse gore kana ga motho a na le h i v ga gore gore ke mosi ke motshedi le ene o na le hope ya botshelo jo bo siameng se se botlhokwa gore a re itlhole re ikitse ga re iphumane re Ti kele te kor remay maja, renme di pelis jaron. Ennen se se wot lokake, se le se bako jante viral sa presen. Kha viral se la, e hatel le ki li. Mwotou se la wotou le wotou siya mi, siya ka omouni omouni. Ennen se se e mwotou, se se dewa mwotou o negatif, se ka diro mwotou o pozitif. Se se wotou wakokore, viral load, e de anditekebo. Mm, mm. Kwa konan halakor, mwotou agafa, enal pozitifis. a nwa ditiisego a lesa poreste a se o mongwe ola o a siameng jaaka go dirakile ka ngwana mara fela go na le di-precautions e tshwanetse gore di tseye ikes di-very very serious precautions re gopole gore virusse kana ga go teesa poreste ga gore gore e tsiye mo mmeleng go na le mo iphitlheng teng jaanong go tla ra gore ka nako ngwe go na le kgonega gore e ka tswa mo iphitlheng teng that's why dingaka di fana ka ditlhare tse di rileng ka lefa nako e rileng pele ba ka dira procedure e ya teng mm-hmm. ka bokhutswane ga motho a sena mogare wa h i re ntse re godile jaana a re tswe mo ngwaneng o motho re ntse re godile jaana o mongwe ke o gana mogare wa h i o mongwe ke o na le mogare wa h i o o tlhoka p o tlhoka kidney gana mogare o kgona go amogela kidney ya motho o setseng a godile o a na le mogare wa h i e ke decision e thata go e tseya hmm. mare se se botlhokwa ke gore o go a kgonagala provided certain precautions are put in place ke a boelela hmm. go na le dilo tse di tshwanetse re di gatele di dire pele motho a ka amogela ya ntshiwa ka fa le ya isiwa ka paola o siameng mara gape gape re tla lemoga gore it's a risk akere ka baka la gore mogare o la yaka ke tlhalositse ga re re ka gore o viral suppress ga oo o teng mm. mm. and-e re gopola gape le gore le yona transplant ke treatment e leng gore go na le dimolemo e fiwang e leng gore le yona e robatsa immunity so go tla ra gore go tshwanetse go reme ka maoto go emiwa ka maoto gomme gore e ba gore viral suppressed but also immunity ya motho wa amogela le yone e ba suppressed so o tla lemoga gore it's a cash twenty two situation but ya kgonagala ge mabaka a setse a re pitlagantse mm. Mm, mhm yeno ga o o sena mogare o a amogela pio eh, eh, ya motho o sena mogare o a gona le jaaka o bua gore gona le dilo tse re tshwanetse re di lebelele a gona le gore le ene go na le ditlhare dingwe tse a tlile go di tsayang go thibela gore o seka wa kubuga go gongwe mogare o le o bo tsena mogeng e a itse ke utlwelele ya motho o o o o o senang mogare a amogela mogola ka ntle ga yone ya gone yanong mare o siameng fela yena o a senang mogare a go itse mo go yena gore a ka fa o na le mogare ga kere mm. ka gore ene o sekono ke fela mm. taba tsa gore o le o na le mogare o tla tshwanelwa ke go dira go nwa ditlhare tsa gago tsa mogare a ba nwele tsa go thibela gore setho fela se seke sa re fetiwa ke mmele mm, mm-hmm. enong a re lebelele fela jalo gore a go a kgonagala gore eh, mogolo eh a ka bela ngwana a ka bela ngwana o monnye a ka bela mogolo serwe sa gage sengwe se se rileng sa mmele mme bogolo thata jang re lebeletse di-kickne mo tsatsi la gompieno go le gantsi mme re ntsha tsa mogolo re fe ngwana mm. ee and then ga e le ngwana o tshwanetse a gole a fitlhe um dijareng tse di rileng gore a ka ja a neela mogolo mm. mare mogolo ene o kgona go ntsha a neele ngwana mm-hmm. and then e go ya le dijara go a lebelelwa le gona gona mo go lebelelwa mabaka a a rileng o tla gopola gore ga ke na le ngwana wa eighteen years o sa tseng a lebeletse go tla tshela a mm-hmm. ireng ke be ke letsatsi itserie kore e, e, e lebelelwa thata-thata go lebelela le botshelo jwa ngwana go tloga foo go ya bogolong ba gago mm-hmm. so go na le a lot of ethical things tse gore di a nnelwa di a lebelelwa pele that decision e tseiwa ehe eh, eh. doctor kwa bofelong ke ntse ke buisa fa e be re sala re shotlha shotlha le motlhagisi gore um dipatlisiso tse di kaya jalo gore eh dipalopalo tsa transplant ya kidney le liver di a gola mo bathong ba ba tshelang ka mogare wa hi goreng bogolosegolo thata jang um eh, dirwetsepedi tse tsa mmele mme ka ntlha gore re lebeletse kidney thata mo tsatsi la gompieno goreng diphilo eh, re tla gopola gore motho o kgona go phela ka philo e le nngwe mm, okay mm. so ga go na le motho o e re kereng gantsi di dira yalo ka mo batho ba ba ba relate gore ba ba ba tsalaneng ga ke ja ke re ka gomme diphilo tsa ngwana ke ga di di simolola go ditlho di sa bereka ke be ke bona gore eh, ka gore ke kgona go phela le nngwe e re ke ba ntshe nngwe ba etse ngwana ke gore a kgone go tsela ga ke mm. and then gore ka nako e nna le ngwana ke re re positive mm-hmm. ya kgonagala ya gola and then because then nna ke tlabe ke ntsha jaaka le ene and then man re be re mo so e a gola e ka gore malwetse a batho a bana batho ba ba nang le h i ba nna le ona a fapana thata-thata mm-hmm. a variti ka ke e bojele ka sekoa a variti mo e leng gore ka nako e nngwe yone virus ya ya e lwane le diphilo and then diphilo tsela di faile and then ga di fela mm. motho le ena a tlhoke gore a ka thusiwa ka ka philo jaanong e ke a dumela di a gola le batho kitso ya gola mm. re a belega matlho re kgona go dira le dipatlisiso tse dintsi di a dirwa and go le gantsi di nna successful mm. and then re kgone go bona gore o golo fa re ka thusa batho jaana mm. gore le bona ba re kgone go phela nako e telenyana mm-hmm yo doctor re lebogile thata re lebogetse nako le tshedimosetso le thuto e o re neetseng yone mo tsatsing la gompieno ee, ke a e, ee. yona ga e, e ka gore e na le dilo tse dintsi di tshwanetseng go lebelelwa ga mm. e, e s re bua jaana mo moyeng mm. so ga e tla batla go direga e tsaya nako ya mm. berekelwa ya nnelwa ke ke ke ke ke tshwetso e nngwe e le gore motho o tshwanetse a e lebelele gore itle go ama jang botshelo ba gage ene ina le ina le makhama ntwa re lebella the moral part of it go lebelo ga pele the ethical part of it go lebelle le tsa semolao re lebelle the scientific evidence or aya kgonagala a ya thusa gona ga go le yano re e dirang ka yone ka gore ga kere batho re na le tumologo ya to go fapana ga e ka tsaya sebaka se se kae so gore motho a emele kidney yo e thata ga ke re yaanong gore o nne le o kry-e kitse mo mothong go tshwanetse go dira ntho go teng ke match wa matcha so ka nako nngwe wa ema ga o kry-e match ene o tsebe a utse gore ga go motho a emetse kidney especially ba ba leng mo waiting list mm. ba emetse motho o e leng gore o tlo loba botshelo ja gagwe ga kere mm. jaanong e be go tseiwa e le itsewa ka gagwe go ya ka timelelano le lelapa la gago kapa ga ene gore o na sainne mm. gore ene ga tima ba tse dithota ba e leng gore ke sesiane ba ditse ko go bone jaanong go ema go varit arogang mm. ba go ba mo go kgona go ema ka shortly go le gonnye go ya ka gore go se those o se kra ga pele ja ene go pula go di those di kra mo batho ba e go ba trile di go tsa ke di accident mm, it's mm. such an emotional thing when i was lovely la brua or so ka it's and then come so then tshile setso se se it's a very very difficult decision to take very mm. emotional especially that motho o ga sa tlhola le teng go ipuelela o a buelela go a bona hmm. so e, e, e, e thata jaanong go tsa nako hmm. mm. tsa nako nngwe go tsa nako ennyane hmm, gore o ka metšha le eh, eh, o ka e kry-a mme ke ona go tlhotsiwa madi ga nna le banka ya gore mang tsa go dintsi jana and then ga motho a ka tlhagelela e le gore ena ditho tsa gago o di neetse gore di kare namile go a mesisio go a mesio bona o metse a lemekele ga a e mesa le motho wa ko cape town e tsenwa mo folamatšhibing o isiwa cape town gore o ka ekere mm. mm-hmm. mm-hmm. doc re lebogile thata ke re dr vitumele mashediša re lebogile thata go lebogile nna dr boitumelo mašhetiša go tsa fela jalo kwa legaemedi clinic le kwa george mocharry hospital re lebogile thata re re bua fela jalo ka dikgonagalo tsa um go apelana ga diro tsa mmele mo bathong ba ba na le mogare wa h i gore go a kgonagala go tswa mo mothong o na le mogare wa h i go ya ko mothong o mo na le mogare wa h i ebile go a kgonagala go tswa mo mothong o o sena mogare wa h i go ya ko mothong o na le mogare wa h i mme gopola fela jalo gore um ga e le gore motho o na le mogare wa h i e be go isiwa ko motho o sena mogare wa h i fela jaaka kgetse ya ngwanolo wa dikgwedi di le some le boraro ke kgang e le gore e go lebelelwa dilo di le dintsi thata fela um ke dikgato le ditshwetso tse di masisi mme hela kwa pheletsong gone ke gore go a kgonagala le ntlha ya bofelone ke mmosa yone ke re he dipalopalo di ka tsa le gore um ka madimabe um go batlagala thata kana transplant go go go go go abelana le go tlhokagala ga di kidney le di pio le le debate le di le di le sebete go ya go godimo mo bathong ba ile e gore bana le mogare wa HI mme we totobaditse kganye e reng re buisa e reng re balafa le some le borobongwe metsotso go akorengele ya some le bongwe ithipe blaza ntlatse ga ke trinye ga ke trilitse man ke tlhoka gore o nkutlwe ke bue o mphetole ke tla retsa mo radiong motsweding fm konka bokamoso